Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19,2225 irratti Waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Woxa bajjii 19 bara 2018 kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenyatti mooltan keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Ameerikaatti dubbiin ijoollee kum lama caalanii kan maatii isaaniitiin gargari badanii keessumatti maatii isaanii biyyi isaan dhufanii seera malee dhufanii jedhanii biyyi isaanii itti raranii Ameerikaatti dubbii hedduu ta'uu jira dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaatti jedhanii Senegaal Poolaand lamaaf tokkoon mootee Afrikaa fuulbaafachiifte.
haasaa muummicha ministeeraa abiy ilaalchisee yaada gareelee mormituu biraa arganne jira oduu booda dhiyeessina kanneen mana hidhaa keessa turan haala mana hidhaa keessatti dabarsan nuuf ibsanii jiranii kanneen keessaa tokko har'a keessummaa keenya gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf gara sooraatti isin dabarsa.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed naannoo kibbaatti waan uummata wal dhabsiisu qorachuu fi warra lafaallee wal mari'achuu farda hawaasaa jira. Akka warri horkan dhufu jedhutti warri gosa walaasise seeraan gaafatamuu malee jara kuniin uummata Sidaamaallee fulaan bu'u. Taatullee uummati Sidaamaa ganna kudhan lama asitti iyyuu waan gaafachaa bahe hedduuyyuu waan akka malee barbaachisa ta'e hedduuyyuu hin argannee jedhu. Tadbiin ammoo uummati Sidaamaa misooma isaa maal hin arganne qonnaan bulaa lafirraa fudhatanillee horii kennuuf ittiin jiranii ijoollee kaa'ima hedduutti hojii bulchiinsi dansaallee hin qabu jedhee mata warri lafaa. jila hawaasaa taadhiyoota hawaasaa qopheessan fiichee cambalaalaa naannoo kibbaa qopheessan fiichee cambalaalaa irralleetti gochii wal dhabdeetiin nama hedduutti lubbuu dhabe muummee ministeera Itoophiyaa kun tanaa fi waan gargaaraa irratti mari'achuu hadhachi jira. Gamkaanin ammoo Itoophiyaatti nama hedduutti horii biyya alaatti dhoffate hattooti tunin waan irratti beekaniyyuu hin se'anii taatullee bulchoota warri horii keessatti dhoffate waliin wal mari'achaa qorachuu jirraa jedha muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed. Hattootii tun ammoo waan irratti beekaniyyuu hin se'anii tanaaf mataa dhaabaa yaa'anii jedha muummeen ministeeraa kun dhiyooyyuu waan kana deebii paarlaamaa kalee kennerratti tujubeen nuti.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed kaleessa paarlaamaaf ibsa isaan kennan ajaa'ibfannaan kan dhaggeeffatame ture. Miseensonni paarlaamaa irraa hedduun fuula isaanii irraa gammachuun mul'ata harka walitti dha'uun simataniiru. qabxiileen muummichi ministeeraa abiy kaasan har'as ittuma fufee mata duree marii ta'ee jira kanneen shororkeessummaan shakkamanii hidhaman hiikamaa kan jiran seera biyyatti hordofeetii jedhan kaan immoo kan hiikaman biyyatti dhumiinsa sanyii irratti hundaa'e irraa oolchuuf jedhaniiru kanneen malaammaltummaan shakkamanii hidhamanii turan kan hiikneef warreen ijoo ta'an utuu jiranii damee irratti waan fuulleffachuun sirrii miti waan ta'eefi jedhan.
መዋቅራዊ መሆኑን ማየት ተገቢ ነው። ላለፉት አስር ዓመታት አስራ አምስት ዓመታት የሆኑ የሆኑ ሰዎች ስናስር ittiin ka'umsi malaammaltummaa caasaa akka qabu ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Waggoota kurnan kudha shanan darbaniif namoota tokko tokko innaa to'annaa jala oolchinu malaammaltummaan maaliif dabalaa deeme hir'ataan deemne sababiinsaas madda isaa dhiifnee damee isaa irratti waan yeroo balleessinuufi madda isaa cafaquu mala danda'amuun deemaa hin jirru jechuudha. kan biraan dirreen diimokiraasii dhiphachuu isaati namoonni mul'inatti dubbachuu barreessuu innaa jalqaban malaammaltummaatti duuluu dandeenya dirreen diimokiraasii dhiphannaan malaammaltummaaf daandiin saaqamaa jedhan muummichi ministeerichaa akka jedhanitti miseensonni paarlaamaa kanneen seera tuman walii walii isaaniin to'atan taanaan malaammaltummaan itti fufa jedhaniiru murtiin haqaas malaammaltummaan waan guuteef maallaqa baasanii hidhuuf hiikuun jiraannaan malaammaltummaan ni babal'ataa jedhan. olaantummaa seeraas kan waliin walqabatee ka'uu qaba ka jedhan muummichi ministeeraa namoota dhiifamaan gadhiisuu akka gowwummaatti kanneen ilaalan jiru jechuudhaan kun yoo ta'e itti guddanne kabarreedhas jechuudhaan waa'ee mana hidhaa dubbatanii jiran kun garuu waan nu gargaaru waan hin taaneef kanneen harka isaanii sassaabbachuun irra jiru sassaabbachuu qabu jedhan malaammaltummaan hamaa ta'uusaa kan ibsan dooktar abiy kanneen malaammaltummaatti bobba'an maallaqa itiyoophiyaa saamanii biyya alaa kanneen tuulan hedduu ta'uu ibsaniiru mootummaan isaanii biyyoota adda addaa waliin mari'achuudhaan qorataa jiraachuullee dubbatan muummichi ministeeraa abiy turtii isaanii paarlaamaa akka guyyaa kaleessaa irratti dhimmoota adda addaa irratti gaaffilee kaaniif deebiif ibsa kennaniiru jedha iskandar fireew finfinneerra.
Tammantan caqasuuf jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaan nam biyya ormaati seera malee biyyatti dhufee jette hedduu hiite akka tokko hedduu biyyatti galchite maatii hedduu walan qiftellee. akkuma kanaan oduun ijoollee kum lama caalan tadaarii ameerikaatiif meksikoo irratti galma guddaa keessatti walitti guuran jedhan ta miidiyaan oduu san dhiyoo gad baase ameerikaaf addunyaa waliin dha'u jirti miidiyaaleen ijoolleen maatii barbaadan galma kun keessaa ka cacaaran qonqoo isaanii waraabeetiin addunyaa gad baase qonqoo ijoollee tana ta poolisii isaanii ta'een maatii teennaa wal nu garsiisa jedhan marsa intarneetii ka piroopaabilika jedhan irratti baasan akka oduu tanaatti daa'imi ganni jaa ka dhalootaan elsaavadoor ta'e ka afaan ispaanishiitiin rakkoo himateetiin akkoo tiyyaan armi jira kootti asii na fuudhii jedhu addunyaatti waraabanii gad lakkisan ijoollee tana ebla hagi caamsaa dabre keessa biyyi isaaniitti galchuu fi fuula tokkotti walitti guuran mootummaan ameerikaa baqataa biyyi isaatti galchuun seerumaa jedhe wal mari'achuu jira abbootiin alangaa addaa ameerikaa bulchiinsa mootummaa ameerikaa keessa hojjechaa ba'an torbaatam ta'anitti dab ijoollee tan erga jedhanii falmuu jirani pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraampiillee tan irratti paartii riippaabilikaanii wal mari'achuuf deema. Gamkaaniin ammoo pirezidaanti Tiraamp eegii biyyi bulchuu jalqabee Awurooppaan waan hedduun dubbiin waliigaluutti hin jirre ijoolleen Ameerikaa maatii walanqisan tanalleen Awurooppaa keessallee dubbii hedduu ta'uu jirti pirezidaanti Tiraamp armaan durattuyyuu adoo silaa biyyittii teenni keessatti akka Awurooppaa keessatti maatiin gargaar kan baade taate biyyi teenna ittiin fudhannuu jedhe Awurooppaallee ammatti wanti kun seer malee jetteetiin dubbiitti deebisa namu wal falmaa ta'uu jiru dubbiin falma taadeemuu jirti. tam caqasuu jirtan tun raadiyoonii vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti oduu ispoortii dabarra dorgommiiwwan waancaa kubbaa miilaa hardhalleettum jiranii guyyaa shaneessoo keessa jiran raashiyaatti itti jiran taphardhaatiin senegaal poolaand lamaaf tokkoon mootee afrikaa hafuur baafachiif afrikaa keessaa tapha baranaatiin senegaal qofatti tapha jalqaba irratti moo'e goolii qaraa taagiyuutti daqiiqa 37 irratti senegaaliif galche lammeessoo ammoo mibaaya daqiiqa 60 irratti isatti goolii keessa buuseef poolaandilleen gurbaa isii kalakkoofsa dur taphatu kanaani gizaagiireetti daqiiqaa 85 irratti goolii galcheef jarri kun takkumaayyuu waliin hin taphanne poolaand tabaranaa waliin marroo 8 waancaa kubbaa miilaatii dabarte tapha lama qofu moote tapha waancaa jalqaba tapha waancaa kubbaa miilaa torbaa torbaa keessa ammoo tokko qofa tapha garaa irratti moote sunu barkum tokkoof dhibba sagaliif saddeettamii jaheessoo irratti gaaf poorchugaal waliin taphatti moote akka taphaatti harki jaatamii tokkoon poolaanditti fuula qabatee tapha jabeessee taphate akka balleessaatti ammoo senegaalitti marroo kudhanii shanii caala seer tapha balleessee jedhaniin waancaa kubbaa miilaa kaa guyyaa shaneessoo keessa jiru goolii soddomii saddeetitti galee marroo kudhanii jaha taphatan oduu namaaf qabtan.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. jimaata darbe hidhamtoonni dhibba sadiif afur mana hidhaa gadhiifamuuf kanneen keessaa sadii randeebiyaa kanneen keessaa sadii lammii keeniyaa ta'uun gabaasamee ture kanneen keessaa dhibba lamaaf saddeettamii sagal himannaa shororkeessummaan himatamanii adabi du'aaf hidhaan umurii guutuu kan irratti murame keessatti argamu kanneen keessaa tokko injiinar masfin abbabee abdiisaa biyya baqattummaa ture naayiroobii keessaa butame gara biyyaatti deebifamuun isaa ni yaadatama seenaasaa ibsuun eegalaa jaallannee taasofsiise.
mana barumsaa sadarkaa duraa tokko haga jahaa mana barumsaa Acaalee jedhamuttiin baradhee sadarkaa giddugaleessaa Fincaa'aattiin baradhee sadarkaa haayiskuulii Shaambuuttiin baradhe. Sana booda yuunivarsiitii Finfinnee afur kiiloon galee sana booda kiiloo shanitti darbee injinariingiin baradhe.
Bara kam xumurte achi?
Akka lakkoofsa biyya kanaatti bara kudha sagal sagaltaman xumure. Sana booda daandii baadiyaa Oromiyaa bakka jedhamuun hojjechaa ture. Hojii daandii irratti hin bobba'e.
Hidhamuun kee yoom ture injiinar Masfin?
Hidhamuun koo bara kudha sagal sagaltamii sagal akka lakkoofsa Itoophiyaatti.
Eessaasi qaban?
Naayiroobiitiin qabame Naayiroobiitii.
Duraanaati gara Naayiroobiitti maaliif baqatte?
Sochii waldaa macaaftii lamaa waliin wal qabatee biyya keessatti dhiibbaa guddaatu irra ture. Hidhamaalleen ture bakka adda addaatti mana hidhaa adda addaatti hidhamaan ture sanaa booda biyya keessa jiraachuun ulfaataa taanaan gara naayiroobiitti baqatte.
Yeroo sana nuti gabaasnee turre baqataa taatee UNHCR yookiin dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaatti galmooftaniitu jirtaniiti. Sii fi injiinar Tasfaa'uun Camadaa qabamtanii gara Finfinnee dhuftan jedhume akkatti qabamtan sana natti mi waa yaadattu?
Keeniyaatti baqataa taatee dararaa guddaatu ture yeroon sun yeroo rakkisaa ture mootummaan Itoophiyaa illee baqattoota hadamsaa ture deeggartoota adda bilisummaa Oromootiin jechuun Naayiroobii magaaluma keessatti qabamne sana booda poolisoonni keeniyaa torban lamaaf Naayiroobii buufata poolisii adda addaa keessatti nu hidhanii gara Itoophiyaatti ceesisanii nu kennan jechuudha.
Maaliin gara Itoophiyaas isin fidan xayyaara konkolaataa?
Poolisiin keeniyaa konkolaataa poolisiin aga moyyaaleetti geessanii itti nu kennan.
Yeroo mana hidhaa torban lama turtan sana maaliif qabamtan siniin jedhu warri poolisii keeniyaa?
Jalqaba irratti homaa nutti himne ture. Adeemsa keessa mootummaan Itoophiyaa akka nu barbaadu nutti himame. Lammi Itoophiyaa fi mootummaan Itoophiyaa isin barbaada. Yakka hojjettaniittu yakkaan barbaadamtu baqattoota miti nuun jedhanii kaardii UNHCR asuma agarsiisaa jirru sana amanuu didanii sana fudhachuu didanii halkan keessaa gara sa'atii saddetiitti mana hidhaa poolisii Kiyaambuu jedhamurraa kaasanii ija nu hidhanii guyyaa guutuu deemneet galgala keessaa gara sa'a tokkotti mooyaaleetti geessanii dabarsanii nu kennan jechuudha.
Kana hundumaa gaa injiinar Tasfaa'uun camadaa wajjin turte jechuu.
Sirriidha lamaan keenyi walumaan baqannee walumaan Naayiroobii turree walumaan qabamnee walumaanis dippoorti turree jechuudha Itoophiyaatti.
Naayiroobii keessa hammam turtan?
Naayiroobii keessa haga waggaa lamaa turree jirra.
UNHCR immoo dhimma keessan fudhatee isin simateera.
Dhimma keenya simatee nu fudhatee jira. Kaardii ittiin Naayiroobii jiraachuu dandeenyu kaardii seera qabeessa nu kennee jira. Sulumtatoo jiruuti mootummaan keeniyaa dabarsee kan nu kennu. Moyyaalee haga Finfinneetti illee haguugamnee oksaatiin nu geessan gara Finfinneetti.
Konkolaataa attamiin deemaa akka turtan arguu dandeessaniittu?
Kan mootummaan Itoophiyaatti gargaaramaa ture mallattoo warra fannoo diimaa qaba konkolaataan sun konkolaataa adii mallattoo reed kiroosii kan qabuun kan moyyaalee irraa gara Finfinneetti nu fidan.
Isa booda eessa nu kaa'an yaadattaa?
Naannoo Boolee Ruwaandaa mana hidhaa dhoksaa qabu turanii achi nu galchan. Manni isaa mana dulloomaa mana duriiti mana onaadha. Lafa jalaa illee ni qabaa garuu isaan lafa jala hin keenye. Mana sana keessa homtuun jiru kutaa tokko tokko keessa qofa qofaatti nu galchanii ofii giddu galeessa bakka nu to'achuu danda'anidha taa'anii nu ilaalaa turan.
Yeroo sana gaaffiinfaa jiraa?
Sirriidha ni jira jechuudha. haalli keessa turre baay'ee ulfaataa ture reebichi hin jiru garuu qormaatatu ture mana keessaa gadi bahuu hin dandeenyu aduu ijaan arguun hin jiru qilleensi hin jiru maatii haala arguun hin dandeenyetti haala mana yaalaa guutuu argachuu hin dandeenyetti waggaa tokkoof ji'a sadii haala kana keessa turre dararaan inni guddaan yaaddoon inni guddaan achi keessatti ture har'aa bor dhufanii nu doorsisuu maal ta'uu akka dandeenyu garamitti ceeyuu akka dandeenyu hin beeknu qofaanti mana murtiitti hin dhiyaanne haala akkas sodaachisaa turre waggaa tokkoof ji'a sadii.
Injiinar Tasfaa'uun hojii wal argitu moo kutaama adda addaa keessa jirtu?
Kutaama adda addaa keessa turre wal arguun hin danda'amu. Yeroo tokko tokko manuma sana keessatti qormaataaf yawwaa bakka adda addaa nu geessanii sochii jiru ni hubanna sagalee adda addaa illee ni dhageenya. kanumaan quba wal qabnaa kana achi humnoonni tikaa achi keessatti nu eegaa turan illee adeemsa keessa walitti siiqaa waan deemneef isaan illee nutti himu jiraachuu keenya quba wal qabna.
Nyaata faa'oon argattu turtanii?
Ee nyaata nuu kennaa turanii. Uffannaa geeddarannuu hin qabnu turree dhumarratti garuu waggaa tokko edda turree booda uffannaa jijjiirrannu isaanitti nuu kennanii jiru. Waggaa tokkoof ji'a sadii booda mana murtii sabbataa nu geessanii akka Oromiyaatii qabamnee dhufnetti akka nama mana hidhaa hin turreetti akka haaraatti jechuudha. Achitti istaablish godhaniiti gara mana hidhaa maakalaawwiitti nu dabarsan.
Yeroo sanaa maa inni himannaan isin irratti dhiyaate?
Himannaan isaa baay'ee bal'aa ture. Biyya fottoqsuuf hojjetu, adda bilisummaa Oromoo waliin hojjetu, kan jedhullee himannaa tokko kan mootummaa Eertiraa waliin ta'anii hojii hojjechaa turanii, hojii dhoksaatiin uummata ijaaranii hojjechaa turan kan jedhullee jira. Kaan adda bilisummaa Oromoof gargaarsa gochaa turanii irratti dammaqamnaan biyyaa bahanii Keeniyaa deeman kan jedhullee jira. Himannaa bal'aatu ture.
Eertiraa dhaqanii leenjii fudhatan jedhameera.
Ee jedhameera sirriidha.
Mana murtiitti yeroo isin dhiyeessan ragaan isaan isin irratti dhiyeessan kan maaliiti?
ragaan isaan irratti dhiyeessanii ragaa sobaati namoota ijaaramanii ragaa sobaa hidhamtoota oromoo irratti ragaa bahaa turantu ture namoota nuti ijaan arginee hin beekne namoota akkasiitu funaanamee dhufee ragaa nurratti bahaa ture jechuudha.
Tole maakalaawwii keessa injiinar Tasfaa'uun wajjin iddoo tokko turtan moo adda adda moo ammam turtan?
Maakalaawwii adda deemne illee kutaa mataa isaa danda'e adda addaa keessa nu galchanii isa waliin hin turre garuu ji'a sadii qofa turre maakalaawii san booda gara mana murtii olaanaatti nu geessanii gara qaallittiitti nu jijjiiran.
Egaa ji'a sadii maakalaawwiin turree jettee dararaan isinirra ga'e jira maakalaawwii keessatti?
Duraan waggaa tokkoof ji'a sadii bakka turre sana keessatti qormaata achitti xumurree waan dhufneef maakalaawiitti dararaan nurra gahe hin turre dararaan inni guddaan kan nurra gahe bakka duraan turretti.
Iddoo waggaa tokkoo fi ji'a sadii hidhamte isa karaa naannoo Ruwaandaa seenu jettetti jechuudha.
Sirriidha.
Egaa maakalaawii keessa turtanii booda gara mana hidhaatti nu geessanii jette eessadha?
Gara mana hidhaa qaallittiitti nu dabarsan.
Tole manni murtii federaalaa adabni sii kenne maal ture injiinar Masfin?
Jalqaba murtii du'aa ture murtiin isaa nutti murteessanii adeemsa keessa garuu gara murtii umriitti jijjiiramee ture.
Hidhaa umrii guutu. Kan injiinar Tasfaa'uun Camadaa maal ture murtii isaa?
Kan isaa murtii umriiti ture hidhaa umrii guutu.
Egaa qaallittiitti yeroo deebitu injiinar Tasfaa'uun si duukaa ture?
Walumaan turre.
Manni hidhaa qaallitti ati keessa turte suni attam naa ibsi.
Jalqaba gara qaallitti akka deemneen waggaa tokkoof hidhamtootuma kaan waliin waliin hidhamnee dabarsine mana murtii adda xumurree garuu mana dukkanaatti nu dabarsanii waggaa sadii kan maatiin argine haala addaatiin daran ulfaataa ture jechuun harkaa miila nu hidhaniiti bakka dhoksaa nu kaahaa turanii maatiin illee nun argu ture. qilleensa argachuun hin jiru adiitti bahuun hin jiru socho'uu dandeenyu qaama sochoosuu dandeenyu illee hin turre haala kanaan marroo lammaffaaf waggaa sadiif haala rakkisaa keessa turre qaallittiin jechuudha.
Haalli fayyaa keetii attamate.
Haaluma gaariirra hin jiru kanaa achiiga mana yaalaa hin deemne qabatamaan maalirra kan jiru hin barreessu.
Egaa injiinar Tasfaa'uun akka sabaa himaan mootummaa Itoophiyaa jedhanitti mana hidhaa keessatti of ajjeesee jedhu attamitti dhageesse ati.
Injiinar Masfiniin galateeffannaa deebii gaaffii kanaaf kabiroo qophii horii keessatti itti deebinaa nu hordofa. mootummaan itiyoophiyaa yeroo dheeraadhaaf dhaabbata siyaasaa itiyoophiyaa akka adda bilisummaa oromoo adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeeniif gimboot torba akka dhaabbata shororkeessaatti farrajuudhaan balaaleffataa turuun isaanii yaadatama muummichi ministeeraa abiy kaleessa ibsa paarlaamaa biyyattiif kennan irratti gaaffilee dhiyaataniif ennaa deebii kennanitti akka dhaabonni kun lola qawwee dhaabaniif gara biyyaatti deebi'uun mariidhaan rakkoo jiru mootummaa waliin furatan waamicha dhiyeessanii jiran kanarratti hoogganoota adda bilisummaa oromoof adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeen irraa deebii argachuuf haasofsiisnee jirra namoota dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dooktar Abiy Ahmed haasawa isaanii kaleessaa keessatti yoo xiqqaate bakka lamatti ture kan waa'ee lola qawwee dhaabuu fi karaa nagaa mari'achuu kaasanii dubbatan. Humnaan taayitaa qabachuuf taayitaarra wal buusuun akka bu'aa hin qabne ennaa dubbatan yeroo lijiyaasuun bu'an jaanooyi godhanii turan yeroo jaanooyi bu'an mangistuun godhanii turan baroota adda addaatti godhamee jira nuun fayyanne dhaabachuu qaba bakka tokkotti dhiifamaan namni sammuunsaa jijjiiramuu qaba barabaraan akka hin jiraanne baratee seeraaf seera qofaan bituu bulchuu jijjiiruu danda'uu qabaa jedhanii jiran itti fufuudhaanis.
ይህ ሲባል ግንቦት ሰባት ኦነግ ኦብነግ በዚሁ አጋጣሚ ጊዜ ያለፈበት ፋሽን ነው። ውጊያ አቁማችሁ ነው።
kana jechuun gimboot torba abaawoon addi bilisummaa biyyoolessaa ogaadeen carraa kanaan waraansi faashinii yeroon itti darbe dhaabaati kottaa jedhan sana boodas dhimma kana deebi'anii dubbatanii turan.
ኤርትራ ያላችሁ ወገኖቻችን የያዛችሁት መንገድ በጣም ያረጀ ፋሽን ስለሆነ ለኢትዮጵያም ስለማይጠቅም በሰላም ሀገራችሁ መጥታችሁ በድርድር፣ በንግግር፣ በውይይት obboleeyyan keenya Eertiraa jirtan karaan isin qabattan faashinii baay'ee dulloome waan ta'eef Itoophiyaas waan hin fayyanneef nagaadhaan gara biyya keessanii kottaa haasaadhaan walitti dubbachuudhaan mari'achuudhaan biyyatti wal injifachuu hin danda'amu haa'umnuu jedhan. Dhaabota muummichi ministeeraa Abiy Ahmed maqaadhaan keessaa tokko adda bilisummaa Oromooti. Hayyuu duree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa Asmaraarraa deebii gama isaanii gaafadheen ture.
Karaa keenya muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kanaan dura dhaabota waliigalaatii fi ka waamicha godhan ka fakkaatu tokko dubbatan gaafuma duraa aangoo irratti bahanii isa kanaaf ibsa bal'aa baasne waan ta'uu qabu tarrifnee waamicha gooneerra sirnaan. Waamicha kana moonaa mootummaan Itoophiyaa sirna bifa qabeessa tokkoon nuun deebisne eegaa jirra bakka gareen sadaffaa jirutti haasaa godhanii sirnaan akkaataatti rakkinni kun xumuramu walta'iinsa irra ga'u jechuudha. Amma isa kaleessaa fuunee yeroo laallu dhaggeeffanneerraa yeroon isaa yeroo amma qawweedhaan walitti dhukaasan miti sanarra darbaniyyuu ka baay'ee nu mufachiise uummata Oromoos mufachiise. ka dargaggoota qeerroo bilisummaa oromoo mufachiise kanaan dura ka jedhanii waltajjii kanarratti dabalaniiru faashiniinsaa darbe ka jedhu tokko tokkoffaa qawwee dhukaasuu ka fide sababaatu jira Itoophiyaa keessatti nagaadhaan gaaffii ofii darbeemmoo yaada poolitikaa ofii sirna dimokiraasiin of ijaaruun waa barreessuun poolitikaatti amanan irratti yaada ofii uummatatti ibsachuun. walumaagalaa mirga dimokiraasii fi darbe immoo akka ummataatti mirga ummatootaatu ukkaamamee qawweedhaan bulfamaa as keenye mootummaan Itoophiyaa gaafa gadi dhaabbate gargaarsa warra alagaatiin jalqabe ergasii immoo bara Haayilasillaasee Haayilasillaaseen aangootti deebi'uu jalqabe bara dargii dargiin waggaa kudha torba bite amma immoo deebi'ee waggaa digdamii torba EPRDF bite. humna qawweedhaanii poolitikaa isaanii uummata irratti diriirfatanii bulchiinsa isaanii fokkisaa ka uummata fixu qawweedhaan diriirfatanii bobbaa waraanaa kaampeen ji'arraa ji'atti waggaarraa waggaatti uummata irrattii fi kanneen poolitikaan ijaarama irratti gaggeessaa ba'e kanarraa ka'ee uummati dhumee fi lubbuun darbee fi qabeenyi barbadaa'ee Itoophiyaanuu awwaalchaa hiyyumaa keessatti ka haftee sababaa sirna akkasii irratti diriiree irratti jechuudha. warri qawwee fudhatanii qawweedhaan falmachuutti seenanii nagaadhaan gaaffii isaanii dhiyeessuu waan uguramaniif qawweedhaani malee qawwee faashinii godhatee namni daggala seene jaarmiyaan daggala seene hin jiru kana EPRDF caalaa namni beeku hin jiru maaliif qawweedhaan mootummaa dargii kuffiiseetii aangoo siyaasaatti ol ba'e gargaarsa mootummaa eertiraa fi mootummaa sudaanii fi mootummoota dhihaatiin akkasumas ka addi bilisummaa oromoo fi dhaaboti biraa keessatti qooda fudhatan mootummaa sana kuffiisuu keessatti qawweedhaan kufe mootummaan sun paartiin kun qawweedhaan aangootti ba'e isa kana keessatti addi bilisummaa oromoo waggaa tokko booda lolli irratti labsameeti gara daggalaatti bahee qawwee baachuu dirqame malee faashiniidhaan miti. gaafa qawwee baachuutti dirqamne seenne Dr. Abiy Ahmed amma doktara ta'e gaafas waraana waraana Oopidoo birgeedii Gibee keessatti karaa dhihaa karaa Dambidolloo karaa Ayiraa warra gama EPRDF ta'e nurratti dhukaasaa baheedha. Kanneen har'a faashina jedhanii akkasitti waan jedhan sababaa isaan lola dutti labsanii daggalatti seenne malee faashinaaf kanarra dhaabbatamee lubbuun darbee fi wareegamni bahe kabajaa qabaatuu qaba kana yoo beekan Dr. Abiy mootummaan isaanii tokkoffaa kana rikagnaayizii gochuu yookaan beekumtii kennu ka jalqabaati gara furmaataatti deemuudhaaf jechuudha. Ka lammataa immoo waamichadha godhu yoo ta'e waamicha nuti goonetu jirra isayyuu lakki deebiin kenninu yoo jedhani akkaataatti qawwee walitti dhukaasuun kuni hafu ka sirnaa tokko waan amansiisaa. lafa diriirsu kuni kasaaniiti.
Obbo Daawud akka waliigalaatti waamichi deddeebi'ee dhiyaateera gama mootummaa jechuudha. Ka kaleessaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatan dabalatee jechuudha. Gama keessanis hammaan dura ibsi ba'eera. Haasaadhaaf yaalii hammaan dura godhamee milkaa'ina fe jettanii ka tarreessitan jira. Ibsa hammaan dura baastan keessatti amma gamaa gamanaayyuu fedhiin walitti dubbachuu akka jiru mul'ataadha. Kana eenyutu jalqabaa akkamitti jalqabamaa Dooktar Abiy kan isaan jedhanii kottaati nagaadhaan naannoo xarapheezaa teenyee dubbannaadha. Inni kun gara hojiitti yeroo hiikamu akkamitti ta'uu danda'a? Maali kan isin yaada dhiyeessitan?
karaa keenya mootummaa Itoophiyaa wajjin rakkina uummata Oromoo rakkina itti waggaa dheeraa itti qabsaa'e adda bilisummaa Oromoo fuudhaaf bakka gareen sadaffaa jiru gareen sadaffaa addunyaa irratti beekama kalamaan keenya irratti waltaanu irratti haasaa kana jalqabuu fi qophiidha karaa mataan kana ibsanneerra kanaan durayyuu isa kana yoo itti seenu ta'e lafa jira waamicha sanaaf itti deemuu isaanii qophii ta'uu isaanii nu ibsuu waamicha waltajjii irratti gochuurra reediyoo irratti gochuurra darbamee gara sanaatti tarkaanfatuu karaa keenya jila qopheessine kanatti seenuuf qophii boor ganamayyuu.
Qaamni sadaffaan kun maaliif barbaachise gama mootummaati kun yeroo dubbatamu hin dhaga'amu gama keessanii garuu bakka qaamni sadaffaan jirutti dubbachuu qabna ka jedhudha ka dubbataa jirtan tokkoffaa barbaachisummaan isaa maaliif qaama sadaffaa yeroo jettan immoo qaama biyya keessaa jechuu keessa immoo qaama alaa jechuu keessa immoo.
karaa keenya akka hubannutti gaaffiin uummata oromoo fi mootummaa itiyoophiyaa gidduu jiru gaaffii guddaa ulfaataa ka waggaa dheeraa qabsoo godhamee nuufi mootummaa itiyoophiyaa gidduu wareegama guddaa ka gaafatedha. Gaaffii kana mootummaa Itoophiyaa fi nuyi suuqa tokko keessatti yookaan maanguddoota biyya keessaa qofa walitti deddeemsisuudhaan akka waggoota darban keessaa muummichi ministeeraa Mallas fa'aa yaalaniin kan xumuramu miti. Kun immoo gaaffiidha qabna waan dhiyeeffannutu qaba rakkinoota waggaa dheeraa uummata guddaa kana sirna gabrummaa mootummaa Itoophiyaa jalatti hidhee jirutu jira kana dhahaasufna jechuudha. isa kana immoo furuudhaa fi bakka qaama sadaffaa ka jennuun intarnaashinaal entitii ka qabu tokko mootummaa ta'uu danda'a dhaabota ijaaramanii waan akkasii gaggeessaniif gahoo ta'an ta'uu danda'a dhaabota idil addunyaatti beekamoo ta'anii ka lamaan keenya irratti wal ta'an jechuudha. dhuguma rakkina furuudhaaf immoo yoo ka mootummaan Itoophiyaa itti qophii qaba yoo ta'e kana jechuudha ka barbaachisu biyya sadaffaa veenuu isaati bakkatti haasaan kun ta'uu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti mootummoota ollaa Itoophiyaatti dhimma bahee hoogganoota keenyaa fi akkasumas miseensota keenya irratti haleellaa gaggeessaa bahe bakkoota akkasiifaatti ta'uu hin danda'u jechuudha. Bakka lamaan keenyaafuu fudhatama qabu nageenyaaf bakka akkasiitti jechuudha.
Akkasumas itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden Obbaassan Abdullaahi dubbisnee jirra. Akkanatti deebisan.
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትናንትና የተናገሩትን ንግግር በጣም ደስ የሚልና ታሪካዊ ንግግር ነበረ።
ሙምች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አሳን ኢሳን ጎደን ከከሌሳ ባዬ ከነመት ቶሉፍ አሳ ሴነ ቀቤሰ ቱሬ አማን ዱረ ከን ኢትዮጵያ ኬሰት ኢናርገሚን ቱሬ አከ ጋሪቲ ሲመኔ dhimmoonni kun kaggara fuulduraatti hojiidhaan mul'atan ta'u akkuma obbo daawud jedhan nuti qabsoo kanatti seenuun keenya waan feeneef utuu hin taane waan dhibamneefi mootummaan Itoophiyaa uummatoota keenya irratti waraana labsee nurrattis waraana labsee jennaan utuu hin jaallatiin mootummaa ce'umsaa keessaa baanee qawwee kaasnee uummata keenya wayyaaneef gurmuulee akka isaarraa ittisuutti seenne Itoophiyaa keessa akkuma Dooktar Abiy jedhan rakkoo guddaatu jira mootummaan uummata isaa dhiita ajjeesa darara waan akkasiitiin bulcha. Kanaaf furmaanni kan argamu yoo ta'e baay'ee gaariidha. Amma rakkoo sana beekan yoo ta'e nuti kana kan nu barbaannu sirriitti isaan simannaa jedhan. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akkasumas miseensa koree jiraawwachiiftuuf itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden obbo Hassan Abdullaahii deebii isaaniif guddaan galatoomsadha.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.
The voice of America.